afite ubuziranenge maze iterambere ry'igihugu rishinge imizi
bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana akagina agiye kubwira maritine ububi bwa mugaga ese mama byaje kugenda bite mukurikire umukino
ah none se jean marete ndakumva papa banza umbwire iki se papa
ko nigeze kukugira inama ngo utere inda wa mukobwa we Mm, none nkaba numva nakwisubiraho kubera nyine ko mbona yakuguriye moto mm, none se shamarite ndakumva waba waramaze kumuterera inda umwana byagenda bite papa rwose ndaguhumurije ariko byabaye ko imana yakinze akaboko naho ubundi inama wari wangiriye nagerageje kuyishyira mu bikorwa byicwa n'akantu gato gato cyane ubwo nyine imana yakinze akaboko imana yabibayemo ndayishimira
eee ubwo nyine ndabyumva ko gutera inda rusiya wafashe icyemezo cyo kubisubika Eh?
rwose naranabirahiriye kuri bibiriya yogosha Mm, kumporera nyine ntiwabikoze ariko nyine nawe niyo mahirwe yawe kugorera iki se papa uwo mwana wawe ujya uceceka uretse uzana umugore nibwo uzamenya abagore icyo bari cyo sha ubwo tuzavugana ayinya
mawe karame ubu se ntuhise utaha ko ngewe nshaka guhitira mu kabande ngo njye kureba ko intoryi zanjye zaba zaragejeje igihe cyo kugemurwa erega burya ndiho ndakererwa mama hariya mukama karame mabo burya si intoryi nazo zigira uburyo bwa kijyambere zihingwamo
none se nyine mabo eee ariko mukama ntukanse oya ntabwo ari nabyirutse uguseka.
mbona iwacu bahinga intoryi kandi zikera burya rero intoryi Mm.
nazo zigira uburyo zihingwamo Mm.
mbese niba warabonye uko batera inyanya bijya kumera kimwe nabyo nabibonye amahushuka
yewe mabu ntabwo bigoye Mm.
ni uguca uruhavu Mm.
rufite ubujyakuzimu bungana n'intambwe imwe n'igice by'ikiganza mu murima ariko warimwe neza Mm.
ukanasanzwa mbese ku buryo buringaniye yego Hmm. hanyuma rero muri rwa ruhavu wamaze gukora Mm.
ugashyiramo imborera ikoze mu byatsi ukayivanga n'itaka ibyo narabibonye n'ukuntu bahita bagaruraho itaka gutyo bagakora imitabo Mm.
ifite ubugari bw'intambwe kandi hagati y'umutabo n'undi rwose rwose bagasigamo inzira ingana n'igice cy'intambwe mvase wowe noneho barangiza Eh.
muri ya mitabo bagacukuramo ibinogo bashyiramo imborera warakurikiye rwose ari nayo bateramo ingemu
ese urabona nkiri umwana utagira inama papa ahaha mbabarira nimba ushaka kunteranya na nyoko nta mbaraga n'ifite zo kurwana none ze ko numva ushaka guhuza mama na mugaga mu bintu bitari byiza none se kunca inyuma bakabyarana nibyo wita byiza
papa uzi ko wamaze gushira inyota reka dutahe eee kuko nkumeneye ibanga mbaye umusinzi mbaye umusinzi sha marite oya rwose ntabwo ari ibyo ibyo uvuga sinshaka guta igihe mbyumva kuko nzi ko bitabaho umva mbese ubugoryi bwawe iyo njya kwita umwana nzabamwita se ni uko nta rindi zina nari kubona sinzi icyabiguteye kandi sinshaka no kukimenya
ariko ye ariko abana muri abana ubwo uricara ugatimaza ngo kariya kana nyoko yonsa amusangiye zo rero ariko bajye yewe shahu we nakubwiye ko ibyo nashaka kubyumva rwose none ubwo nta kibazo nawe uzikorera nketi papa haguruka dutahe rwose wahaza gahajya ibivuzo kakubitswe n'akakanitsi wangunzu toka haguruka tugende cyangwa ngo ute mu kabari nitahire
sinumva se ubizi mabo iyo urabizi rwose warakurikiye Mm.
gusa nyine Mm.
kurya ku nyanya hagati y'ingemwe ebyiri ziri mu mutabo umwe bagira gutya bagashyiramo intera ingana n'intambwe enye z'ikiganza ku ntoryi ho n'intambwe eshanu z'ikiganza mbese ntako bitandukaniyeho gusa mbese ubwo ni santimetero ijana aho kuba mirongo inani wabyumvise rwose Yego.
Eh, ha- hanyuma kandi Mm.
mbere yo kugemura ni ukubanza nyine ugasasira umurima kugira ngo umuntu namara gutera aze guhita avomerera ingemwe ndumva uwahinze inyanya intoryi Nyashwi da.
zitamunanira rwose
umva rero senzage ndakumva maniho niba utarabibizi ngewe manihura ndi mutica umugambi tayari moto nayikoresheje nayikoresheje rwose hari wabonye umukiriya icecekere Eh.
uyu munsi ndaguha inzoga kugeza ubwo uzita ukiruka ahubwo se urabasha no kwiruka maniho ndabyemeye koko burya moto ni ibiryo bigabuye pe ahubwo agira uti ni ibiryo bihiye Mm, ubu rwose ifaranga baricakiye kera kera rikirasa ariko maniho urakora aha ndakwemeye uri umuntu w'umugabo cyane eh? Eh, eh, none eh.
rero se nzagere kumubwira ndakumva ndifuza ko twihutisha umushinga wacu wo korora ingurube Eh, kuko nawe urabizi ifaranga ni ibiryo bihiye si ribikika maniho Ha.
rwose ntawe utabizi ntawamenya aho anyuze Eh, ariko rero Ndakumva.
ubu ifaranga waricakiye naricakiye da mva nta kibazo rwose ingurube twazorora bidatinze ko nanjye se narangije kwitegura Uriteguye?
rwose nariteguye bihagije
ubu si ugutangira inyubako yazo dukurikije imiterere y'aho zigomba kuba Eh, ubundi tugatoranya bwa bwoko bwiza bwa kijyambere Ah, eh.
Eh, tukaba arizo ubundi tugura ubundi tugakora sitoke y'ibiryo mvaruganda tukazajya tuziha ubundi soko buhaze gashisha ko sha maniho ni ukuri kwibana uyu mushinga Eh, zigashira zumva ugasura urabizi Cya mushinga wacu urakomeye urakomeye gito ikindi kandi Eh.
tukita ku isuku y'aho zigomba kuba Eh, kugira ngo zitazarwara za ndwara z'uruhu wambwiraga Eh, tukabikora gutyo tukarwanya n'inzoka
uwo ni maritine ariko umunsi yamenye ko se umubyara ari mugaga sinzi aho nzarigitira ubundi iri ryakabaye ibanga umuntu yinjirana naryo mu isanduku ese mariti dorere ese wagorobezanye na so Eh, ubwo urashaka kuzana amatiku ngo namujyanye mu kabari mu kabari se wahamujyana ku ngufu si mukuru naringize kuva mu nzira se n'itambuke mwiriwe ariko abo kiririrwa iminyorogo va mu nzira n'itambuke Na, mbese koma ese mariti wabaye ikiragi ko mbasuhuza ukanyihorera ngwino ahubwo ndashaka ko tuvugana maritini va maritini maritini
ndakumva nugira icyo umubwira ndakumena urwo rutwe wangunzu ni iki se umubuza kumbwira niko kajya kagi na kagi niki kagi ni unkure mu kanwa sindi hene ya so aha ngwino ye mwihorere ngo ngo anyihoreresha maritini akwihorere nyine mugwa hirya mwese muri bamwe n'ubundi wowe singufite babivuze ukuri kuko ngo utarumbirije mu ngobyi arumbiriza mu ngabo Eh, harya maniho ndakunda nakubwiye ko ingurube zikunze kurwara zikarisi na teniya teniya nazo buriya zirwara ah papa gweki inzoka buriya ni ukuzirwanya twivuye inyuma wari utarabimbwira rwose icyo cyo wari Eh, utarakimbwira buriya inzoka zizahaza ingurube Mm.
Eh, Yego.
kuko rero ingurube zacu zizajya ziba ahantu hari isima y'igiheri Mhm.
tuzajya tuhoza buri munsi buri munsi Eh, kugira ngo hari isuku rwose kandi isuku itagira amakemwa Eh, ibyo byo rwose ni byo Eh, ikindi kandi tuzitwararika Aha.
ni uko inyagazi yazo izajya iba isigaje nk'iminsi cumi n'itanu ngo ibyare Aha.
tuzajya tuyiha imiti kugira ngo itazanduza ibibwana ese mama Hey!
yego nibyo hanyuma kandi mbere y'uko ibyara nabwo ikajya yozwa cyane kugira ngo izabyare ifite isuku yego rata ubwo ari nako ibibwana bimaze ibyumweru bibiri bivutse nabyo ari ukubiha iki umuti w'inzoka Eh, Aha.
noneho na nyuma ya buri mezi abiri n'igice tukabiha undi twawongera Eh.
ndabyumva urabyumva Eh, rwose ndabyumvise rwose.
Eh, ubwo rero nta nyagazi yacutsa ikongera igahabwa umuti senza ndakumva iyo miti se ahubwo irazwi iyo miti zibujijwe n'icyo kumenya irazwi Azajya rwose nawe rwose Ni ukuri ntukajye pe.
ushaka kumvisha.
Iyi, umuganga w'amatungo arayikubwira ariko ngiye kubera ko ibyo ngibyo mbimenyereye ndanayizi urayizi Iyi, ubu ngubu hari nk'imiti ivura inzoka myinshi rwose icyarimwe nka Ntaho mbwira.
rubendazoro urumva Albendazole.
Iyi, iverimekitine ibyo urayizi ntabwo narengeje iyo Iyi, ngiyo hari n'indi noneho nka za piperazine na mibendazoro biriya bihashya zikarisi burundu burundu burundu pe ariko senza ndakumva wa mugani niyo byanagorana Eh.
umuntu yakwifashisha veterineri ariko mvura ingurube zanjye bagenda ukubera iki nicyo babereyeho ni nacyo bahemberwa namurebye se nyine akamfasha tuka- tu- tukareba ibyo ni byo Hi, ni ukumwiyambaza da Eh, Hi, ariko senza ndakumva wowe nk'inzoga oye inzoga Ni inzoga urupfu urya abantu.
ndanywa ndakubwiye ngo ariko se sinakubwiye ko uyu munsi ari njyewe ugura ariko se ntukore ku ikofi Umva n'inyungu.
maniho, ndazigotomera nywa rwose agura umuhogo
ni iki se maritine ko mbona utarwiyambitse
ndagira ngo ubimbwire bivuye mu kanwa kawe ukuntu uriya mwana wonsa ari uwa mugaga ibyo ni byo se yakududiriyemo ikibazo se nuko ari papa wabimbwiye cyangwa ikibazo dufite ubu ni ukumenya niba ari byo cyangwa atari byo ariko wa mwana we ko mwubaha ukurumva icyo ari ikiganiro nkwiye kugirana nawe mama ntabwo mfite uburenganzira se bwo kumenya niba umwana wonsa dusangiye data cyangwa tutamusangiye ninde se wakubwiye ko mutamusangiye uretse se uriya wasaze ariko niba bivuga ukwiye kugaragaza ko abeshya mbigaragaze ntese ngewe bimbwira ndabyemera ndabikubwiye ko wemera imana se ukanayubaha wayitangaho umugabo
umva mariti amategeko y'imana tubuza kurahira izina ryayo mu busa cyangwa mu binyoma noneho urabyemeye ko waba urahiye ibinyoma si ibinyoma ariko naba ndirahiye mu busa
ariko mawe nuko nyine nicecekeye ariko njyewe nabonye muganga aguhereza umuti mbona wa- wakiriye utitira bintera inkeke ariko mukama ndakumva ni mawe gute bitantera ubwoba twigize njye rwose ndabona gutwitisha kankindi urushwima ari ukumuha igihano kirenze icyaha yankoreye ku muranyumvira ngaho da sibwo ugiye kunyisubirana mawe ahubwo njya nibaza niba ntanamurenganya muranyumvira kuko umwana yabyaranye na mugaga yavutse mbere y'uko ngera mu rugo rwa mugaga ubwo se navuga ko iryo ari ikosa yankoreye umva mabuja nawera njye ubu narinzi ko icyo tumushinja ari uko iyo ngeso yo gushaka kwigarurira mugaga yanze kuyivaho ku buryo na n'ubu waje mu rugo rwa mugaga ariko akaba akiyikomeje none nyumvira nawe ibyo itangiye kuzana yewe icyo cyo nta kuntu tutagipfa none se nyine na mbere wose se si ukugira ngo dukumire ibindi byose yazakora bikakubabaza erega simvuge ntyo ngo ukeke ko kankindi mukunze none se cyangwa hari impuhwe mufitiye ese ubwo urumva njye ikintera ubwoba natekereza iki?
gusa mba numva tugiye gukora icyaha
ariko rero mabu karame ujye umenya neza burya ko icyaha atari mu bikorwa gusa Mm, kuko no mu bitekerezo kirakorwa mm.
rero niba hari icyaha cyo twamaze kugikora rwose kandi tubiretse ntabwo twaba twihanaguyeho icyo cyaha twaba twarakoze mbese twaba twariteranyirije ubusa ahubwo Mm.
uretse ko nge ah, nta n'ubwo ari nako mbibona
aha mama papa aragushinja ko wamuciye inyuma ukabyara hanze akaba rero umwana atabyaye ukabyita ubusa ni ubusa nyine
reka nkwereke noneho byoroshye kugira ngo umenye ko umbwiza ukuri dore iyo bibiriya irambureho ibiganza maze umbwire koko niba uwo mwana uhetse dusangiye data na mama ariko mariti ubwo ntiwasaze ntabwo nasaze ahubwo nagira ngo umfashe ibyo data yambwiye bimvemo burundu kandi ni wowe wenyine ufite ukuri mu mutima wawe
ukuri rero nakukubwiye ukuri wanze kurahirira se uragira ngo nkwemerene byihorere kubyemera
none se mukama ndakumva kuriya mama.
muganga yatugoye Mm.
akaduha ibikoreshwa mu buryo bwo gutamika kandi nari nzi ko nibura yaduha ibyo gutambuka cyangwa ibyo gutongera bikagenda mu mwuka kugira ngo si urabona ikibazo tuzabimuha dute koko
ahubwo icyo nicyo kibazo cy'ingutu dufite kuko ari jye ari nawe kankindi twese aratwishisha aho nanjye birancanze dupime se senzage yampaye turebe ko yabidufashamo kuko we burya bizerana he Ih, ibanga rirenze abantu babiri twazamenya turigarurira hehe Ni?
ukibwira se ko yadufasha akarenga akivamo
yawe simbizi yemeye kudufasha Mm, ibyo nta kibazo byaba biteye icyaba ikibazo gikaze Mm.
ni uko yatwumvira ubusa hanyuma yarangiza ntadufashe twabigarurira he mabuja oya wiseka
uba nkubwiye mukama senzage ntabwo nabimubwira ngo abyange Mm.
ibyo ndabyizeye Ko abantu ari ubindikire abantu.
urumva gusa icyo nagusaba ni uko umuti uwumbikira Jyewe se?
iwawe iwawe mu rugo wowe nta bana bakuru ufite urabyumva rwose nta kibazo
yewe ibyo ntabwo ari ikibazo rwose ndabyemeye ntabyo ntazagufasha rega kereka ibitagufitiye inyungu nizere ko ibi byo bitazamenyekana nk'iby'inyonjo mukama ni ibintu koko na mugaga yari yamenye ariko ntiwanandangirije ukuntu umugaga yabimenye umva mukama ndakumva uzabibaze umugabo wawe niwe waje kubibwira mugaga manihura se rwose Eh? manihura aha ngo yari yaje kwishinganisha ngo njye nawe turenda kumuhekesha inyonjo mureka azategereza azayibona
ngaho re ubu si uyu muti ugomba gutamikwa kankindi senzajya aremera kuwumuha ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagiri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika aka gakino hamwe n'utundi twatambutse tuboneka kuri paje noza ubuhinzi iri ku rubuga rwa interineti wawawa akadomo minagiri akadomo govu akadomo rwa ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo waterefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yawe ya fesibuku minagiri